muriko mwumva radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ribandanya ibiganiro vyo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda baduteze amatwi namwe mucugurura amaradiyo yanyu twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na fide niyo ngabo nije nyuboye ibiganiro vyo muri aka kanya uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini nyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku rwanda aho u rwanda rwakiye ku munsi wa kane eh, ku mugoroba abantu mirongo itandatu na batandatu barondera ubuhungiro bari bapfungiwe mu gihugu ca libiya uwo mugwi ugizwe n'abava mu bihugu vya sudani somaliya na eritreya benshi muri bo bari abana nk'uko vyatangajwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi bari mu murwi wa mbere w'abantu amajana atanu bazorungikwa mu rwanda hisunzwe amasezerano mashasha leta y'u rwanda yagiranye n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ayo masezerano ajejwe gufasha kwakira abantu bafungiwe muri libiya igihe bariko bagerageza gushikira akarere k'iburaya ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryararondeye ibibanza vyo kwimuriramwo abo bantu bamwe muri bo barungitswe mu gihugu ca niger muri kahise ni ibihugu bike gushika ubu vyemeye kubakira tukiri kuri iyo nkuru umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda metre bernard ntaganda yashinze umugambwe ps imberakuri yamiriye kure ingingo ya leta y'u rwanda yo kwakira impunzi z'abanyafurika zituruka mu gihugu ca libiya mu itangazo yashize ahagaragara uwo munyapolitiki avuga ko atari igikorwa kigaragaza ubuntu yavuze ko ari uburyo leta y'u rwanda yahisemwo irondera gutuma amahanga atabona ko ihonyanga uburenganzira bw'ikiremwa muntu radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu onu kajejwe agateka ka muntu ejo kuwa gatanu niho kemeje ko umugwi w'abahinga ba onu ujejwe amatohoza ku burundi wongerezwa ikiringo c'umwaka kugira ugume utohoza uko agateka ka muntu kifashe mu gihugu ni inkuru dushikirizwa na desire hatungimana ingingo y'umuryango w'ibihugu vya buraya yo gusaba ko umugwi w'abahinga ba oni ujejwe amatohoza ku burundi wokongerwa ikiringo yemejwe kuri uno wa gatanu ivyo bihugu bigize umuryango wa buraya vyamenyesheje ko mu burundi amahoro ataragaruka ko hacibonekeza ubwicanyi ndengerabutungane ko abantu banyuruzwa bakubura irengero ryabo kandi ko indyane zifatiye kuri politiki ziriko ziribonekeza zitazotuma amatora y'umwaka w'ibihumbi mirongo ibiri agenda neza ivyo bihugu rero niko gusaba ko abakora amatohoza ku ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu burundi bobandanya bakora iyo ngingo yo kongera ikiringo umugwi ujejwe amatohoza ku burundi ntiyakiriwe kumwe n'ababa mu gisagara ca bujumbura bamwe mu baganiriye na radiyo y'ijwi ry'amerika bati uwo mugwi ntacumariye uburundi wari ukwiye gufutwa abandi nabo bati niwongerwe urabikwiye baba kubongira ikiringo n'uburenganzira bwabo mugaye comenya nuko mugwi utigeze wemegwa uza gukora gute amatohoza ku Burundi mu gihe hari tuzi ibindi bihugu vyinshi biri mu ngorane Burundi amahoro nijya nawe nta bamenyesha amakuru abizi uratimbira utahira amasaha ucakiye uva mu kamasaha utacakiye jubujubuduge rugurushika amahoro ntibaje gutohoza ibiki abuze ico bakora niko nobivuga ahasigaye naho n'ivyo biro bivuga ngo bigira bateka kazira muntu mu Burundi vyinshi mu buzima kungo ni muratso twavyiyamirije twavuze ko bihenga amasore vyeganye bihengamye none ubundi baje gukora iki uko bigenda kose nibaza ko atacu bizobashikana ko rikabara tumwanya wabo kubona uwo mugwi bahongeye ikiringo c'umwaka umwe nibaza ko ari ikintu ciza codufasha kugira za mvururu zikunda kuba mu matora ntihagire umuntu arenganywa wanashima n'inyuma y'amatora dushoboye kumenya uko ngana hagati y'akazina muntu kazoba kifashe nibaza ko ari ikintu cyiza cyane rwose jemon umenga wari wagerageje gukora ni nacyo gituma icyo kiringo c'umwaka batanze ahubwo cofasha gusubira ko muri gukurikirana hagufi ibijyanye n'agati y'akazina muntu kumwe byaba byifashe je kubwanjye ndabona yuko icyo bagiye barakora barakinze uko bashobora nubwo bitari byoroshe rero nizere yuko uwo mwaka babahaye ahubwo bosumiriza ko kugira tumenye na bimwe vyinyegeje na bimwe bibera hagati mu gihugu ku bijanye n'itotezwa ry'agati y'akazina muntu jewe nibaza yuko uwo mwaka utari ukwiye kuko uravye agateka kazina muntu ngaha mu burundi karubahirijwe kandi uciye uraba n'aba bantu bagira ayo matohoza kenshi bayagirira iyo bari canke bagashika mu bihugu atari vyo bariko baratohozako rero vyari bikwiye yuko imbere yuko basohora icegeranyo baza bagashika ngaha mu burundi bakavyibonera bakareka kubaza abarundi mugabo batari mu burundi kuko nabo nyene inkuru bazumva ku matwi abo mu gateka kazina muntu bobo akamwemwe ni kose Ahmed Niyongera arongoye ishyirahamwe ry'abakristu riharanira kurandurana n'imizi ihohoterwa rya kiremwa muntu akata amenyesha ko kongera ico kiringo vyari nkenerwa cane amenyesha ko mu gihugu ubutungane butigenga kugira butuze inkozi z'ikibi uwo mugwi urakenewe cyane kugira unakurikiranira hafi amabakorwa mu Burundi igihe mugwa amatohoza ku bundi urashira habona icegeranyo cabo ca nyuma warerekanye neza yuko hari umutekano muke mu Burundi urerekana neza yuko ayo matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri atanguye kwerekana yuko hashobora kuba ivyaha ku rugero rwo hejuru arico gituma twasaba yuko uwo mugwi w'amatohoza ku burundi wogerageza kungiga ikiringo kugira ushobore kubandanya amatohoza kuri ivyo vyaha biriko biraba imbere canke mu gihe amatora azoba ariko aratunganywa mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri arico gituma rero twibaza yuko iyongerwa ikiringo c'umugwi w'amatohoza ku burundi ari vyiza cane kugira amakungu agume akurikirana hafi ivyerekeye agateka na muntu mu burundi igihe uwo mugwi ujejwe amatohoza ku burundi waruhejije kongerwa ikiringo wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe igisata co kumenyesha amakuru ku rubuga rwiwe rwa twitter yamenyesheje ko kongera ikiringo uwo mugwi ataco bivuze ku burundi ku bwiwe amajwi yabonetse muri ayo matora rwari akwiye gutuma ibihugu bigize umuryango wa buraya vyibaza ibibazo vyinshi nyamitwe asozera avuga ko intsinzi ari iy'uburundi desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika ibihugu mirongo ibiri na bitatu nivyo vyemeje ko ico kiringo congerezwa cumi na kimwe ntivyemeje iyo ngingo nayo cumi na bitatu ntaco vyabivuzeko mu bihugu cumi na bitatu vyo muri afurika biri muri ako kanama u rwanda nirwo rwonyene rwemeje ko ico kiringo congerezwa tukiri kuri iyi nkuru y'akanama k'ishirahamwe mpuzamakungu onu kajejwe agateka kazina muntu mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na ambasaderi aserukira leta y'uburundi i geneve tabu renova tabu avuga ko atagishasha kiri muri iyo ngingo iyo ngingo twayakira ibisanzwe nk'izindi ngingo zisa n'iyo kuko nta kintu na kimwe ije yungura ufashe urabye izindi ngingo zahora zifatwa uwo mugwi bawongeye ikiringo kigira kane urumva itambere caraheze ntaco washitseko ica kabiri caraheze ntaco washitseko ikiringo ca gatatu caraheze uwo mugwi ntaco washitseko n'ubu rero bawongeye ikindi kiringo bawongeye ikiringo mu gihe nta kintu na kimwe kigaragara covuga ngo gitumye bawongera umuntu uze ikiringo urumva rero leta y'uburundi nta nta kintu na kimwe ibona cahindutse mu biringo byose vy'imbere yaho leta y'uburundi ntigeze iha uburenganzira uyu murwi bwo kwinjira mu rundi gutohoza kugira ngo ironke amakuru y'imbaho y'ibintu biba mu rundi k'igihe leta y'uburundi izobaha ubwo burenganzira leta y'uburundi yamye imenyesha yihagaze kuko ikibazo ntikiri ku yongera ry'intuze ry'ibiringo kiringo ca mbere ca kabiri ca gatatu ingorane ziri mu catumye uwo mugwi wawushiraho n'ingene wagiyeho uwo mugwi wagiyeho batumvirije leta y'uburundi mu gihe rero bashimye gucisha ahabo bagakoresha inguvu nico gituma rero uwo mugwi utigeze wemerwa na leta y'uburundi n'ubu rero ntacoza gihindura aho leta y'uburundi hagati turavye ku majwi yashikirijwe n'ibihugu bigize uh, kanama kabone kajejwe umutekano uh, ku isi uh, ibihugu mirongo ibiri na bitatu nivyo vyatoye kwemeza iyo ngingo cumi na bitatu eka ntivyagize aho bihagarara mu gihe ibihugu cumi na kimwe vyahakanye iyo ngingo mu bihugu rero kandi cumi na bitatu vyo muri afurika kimwe conyene nico cashigikiye iyo ngingo leta y'uburundi yavyakiye gute leta y'uburundi yibaza yuko abantu boca ubwenge bakaza barabona ibiriko biraba kugira ngo babone neza vy'ukuri ko muri ako kanama vy'ukuri ako kanama uyu munsi koba kariko karakora ivyo kahamagariwe gukora canke ko koba karimwo abantu bashinga itegeko ryabo bakagakoresha ibyo katagenewe muri uno mwanya ntibamenyesha yuko nk'uko bama babivuga iyo umuryango ufite ikibazo icyo kibazo gitorerwa umuti nawo nyine na bene wo mwabonye neza yuko urimo mwakurikiranye igihugu cy'u Burundi ni igihugu kiri muri afurika afurika yama yavuze iti ibibazo biyega yo nyene ibitorera umuti uno munsi ibihugu vya afurika biri muri ako kanama vyerekanye neza yuko n'ubu bigihagaze aho nyene ibibazo vya afurika bitorerwa na afurika rero kubona ibihugu mu bihugu cumi na bitatu cumi na bibiri byose ata na kimwe cigeze cemeza ko uwo mugwi uhabwa ikiringo kigira kane nibaza yuko aho nyene hariho ubutumwa ibihugu vya afurika bihejeje gutanga ubutumwa kugira ngo vyerekane neza yuko ata ha, ha, uno mwanya bitagikenewe yuko uwo mugwi bawongera ikindi kiringo aha rero niho tuvuga tuti ibi bihugu bindi biguma bi- bikandamiza igihugu c'uburundi ategerezwa kwikubita agashi bikabona neza yuko bidashobora gukunda uburundi gusumba abarundi bidashobora gukunda uburundi gusumba n'ibihugu vya afurika ko- hamwe- byo byabonye neza yuko bitari bigikenewe yuko uyu mugwi wongerwa ikindi kiringo tabu henova ambasaderi aserukira urundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu i geneve mu gihugu cy'ubusuwisi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika banywanyi b'ijwi rya amerika mutwihanganira ikibazo ca tekinike cabaye kuva ku munsi wa mbere gituma tutumvikanira ku mirongo ya fm nk'uko bisanzwe inzego zibishinzwe ziriko zikora zidahema kugira dusubire ku mirongo ya fm mu kurindira abashobora kutwumva ku vyuma nyabwonko canke kuri telefone ngendanwa mubandanye mudufasha gukwiragiza amakuru n'ibiganiro vyacu tubibutse ko mwotwumvira ku rubuga uwezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turabashimiye radiyo ijwi rya amerika i washington dc ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
amakuru avugwa ku karere abarundi batuye mu gihugu cy'ububirigi uyu munsi bazindukiye mu myigaragambyo hanze ya ambasade y'igihugu cya tanzania barasaba leta ya tanzania kubahiriza amasezerano mpuzamahanga arengera impunzi ni nyuma y'uko icyo gihugu gitangaje ko guhera tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi kizatangira kwirukana abarundi bahungiye muri icyo gihugu kuri telefoni ndi kumwe na madamu juliette nijimbere ni impirimbanyi y'uburenganzira bw'abana n'abagore akaba kandi n'umwe mu bateguye iyo myigaragambyo madamu nijimbere ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze uyu munsi mwazindukiye imbere ya ambasade y'igihugu cya tanzania icyari kibajyanye n'iki
icyatujanye imbere y'iyi ambasade ya tanzania kwari ukwerekana akababaro dufite eh, ku ngingo igihugu cya tanzania giherutse gufata y'uko kuva itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi izotahukana impunzi z'abarundi bari mu nkambi za- zo muri tanzania ku nguvu Eh, kumva rero iryo iryo jambo ryashikirijwe n'abategetsi bo muri tanzania twebwe byaratubabaje twaje kwerekana umubabaro twaje kubereka yuko tanzania cyamye ari igihugu kibanyi kandi cyamye cyakira impunzi kuva imyaka n'imyaka impunzi z'abarundi atari uno munsi bokwiyumvira gutahukana impunzi ku nguvu kuko ntibigeze bazita- bazitahukana mu- muri kahise ku nguvu zagumye zitaha kubera zumva uburenganzira bwabo bwazo bwubahirizwa kuri mwebwe ni iki mwibaza ko cyateye kuba tanzania nk'uko wari ubivuze nibwo bwa mbere igiye gufata icyo cyemezo cyo kwirukana burundu abarundi bose bahungiye muri icyo gihugu mwibaza ko impamvu ibiri inyuma ari iyihe impamvu ntabwo tuyizi biragoye gutora impamvu mu gihe zitavuzwe neza zitatiguwe neza Eh, icyo gusa twumvise ni uko eh, tanzania igihugu cya tanzania kivuga ngo amahoro ni yose mu burundi ariko twebwe turaze ibyirirwa biraba amaraporo turonka y'abantu bari mu burundi icegeranyo giherutse gusohoka cy'aba- cy'abashakashatsi ba- aba- bo bo muri onu icyo cyegeranyo kirerekana neza yuko mu burundi atamahoro ariho mu burundi abarundi baguma bicwa abarundi baguma bangazwa abarundi baguma ba- ba- baja mu ma- mu mabohero atandukanye ibyo rero byerekana ko atamahoro ariho ko atabutungane bukora ari nacyo gituma kwirukana impunzi ari atari atari eh, atari ibintu bisanzwe si ibintu bisanzwe twoshira mu mu bintu bisanzwe bikorwa mu mategeko mpuzamakungu hanyuma se madamu nije imbere aho ngaho hanze y'ambasade y'igihugu cya tanzania mwigeze mugira amahirwe yo kuvugana n'abayobozi b'iyo ambasade cyangwa se kubagezaho ibyo mwifuzaga kubashyikiriza ego cyane abayobozi bo muri iyi ambasade y'igihugu cya tanzania n'ubu niho ngiri washaka turiko tura- turasozera abayobozi baho batwakiriye neza batwumvirije twabashikirije ibyo twari tubazaniye ibyo twashaka kubashikiriza ku byerekeye impunzi ziri muri tanzania ko zokingigwa ko zo- zohabwa uburenganzira bwazo ko bozifata nk'abarundi bafise ingorane bakareka kubafata nk'abarundi batagira ingorane ibyo byose twabibashikirije batwumvirije ba- kandi batwemereye yuko bagiye kubishikiriza igihugu cya tanzania baserukira turizeye yuko ibyo twababwiye byose bazobishikana nka nkama madame juliette nije imbere ni impirimbanyi mu bijyanye n'uburenganzira bw'abana n'abagore ndagushimiye cyane ku bw'akanyu uhaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo utugezeho uko byari byifashe aho ngaho i buruseli ndagushimiye cyane najewe ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza niba ari umu- akiri umunsi wanyu twongereho ko impunzi z'abarundi zibumbiye mu ishyirahamwe korebu ziri mu gihugu cya uganda nazo zandikiye umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye zimusaba ko impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya tanzania zitatahanwa ku ngufu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri uyu wa kane mu masaha ya nijoro nibwo ku rwibutso rwa jenoside rwa nyanza mu nkengero z'umujyi wa kigali mu rwanda hashyinguwe imibiri igeze kuri magana abiri y'abantu bishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane umunyamakuru w'ijwi ry'amerika sumuta kaboyi nawe yari ahari aratugezaho iyi nkuru Imibiri yashyinguwe ku mugoroba kuri uyu wa kane yabonetse mu cyobo kiri mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Iyo mibiri yabonetse mu rugo rw'umusaza Rwagasana Jean Baptiste nawe wishwe muri jenoside n'umuryango we. Mu rugo rwe hari hahuriye imiryango myinshi ituye muri ako gace ku buryo icyobo kimwe cyavuyemo abantu bari hagati y'ijana na magana abiri. Amakuru y'icyo cyobo yatanzwe n'uwitwa Aline Mucunda uba mu gihugu cy'Ubufaransa akaba ari umwe wavuye muri icyo cyobo ayaha Karine Karambizi nawe uba mu gihugu cy'Ububirigi ufite ababyeyi n'abavandimwe biciwe muri icyo cyobo. Ubuhamya Karine Karambizi yatanze yavuze ko amaze kubona ayo makuru yihutiye kuza gushakisha abe akaba adashidikanya ko yababonye kandi akaba yabashyinguye mu cyubahiro.
harimo papa ariko hakabamo na mukuru wanjye nakurikiraga olive hanyuma ikindi ni uko nzi ko mama ari mu batwitswe amagufa ya mbere twahereyeho yari arimo nyirakaraga no mu mbyara kuko nzi neza ko bamutwitse twe tuzi ko ari amagufa ashiririye dufata yose hamwe na- hari n'abayafataga bakayajugunya ngo aya ni amakara nta makara yari ahari ni amagufa y'abacu mwabonaga mukagira ngo ni amakara ni kenshi ibi byobo byagiye bivugwa mu nkiko gacaca ubwo zari mu gihe cy'ikusanyamakuru bikarangira nta mwanzuro ufashwe bizimana jean damascene uyoboye komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside avuga ko gacaca hari aho yatsinzwe kuko itabashije kugaragaza amakuru yari akenewe iyo tuje mu gikorwa nk'iki cyo gukingura imibiri imaze imyaka irenga makumyabiri n'itanu tutarayibona hari aho mbona ko twatsinzwe kuko inkiko gacaca kimwe mu buryo byateganyaga ryateganyaga icyiciro cy'ikusanyamakuru icyo cyiciro cy'ikusanyamakuru cyasabaga ko abaturage batuye mu mudugudu bagombaga kwicara bakibukiranya abantu bari bahatuye bakicwa bakagaragaza amazina yabo aho baba bariciwe iyo rero tubonye iyi mibiri nk'uku niyo twashatse umwaka ushize wose mu gahoromani hariya ikabuga bigaragaza ko iyo fazi icyo cyiciro cy'ikusanyamakuru hari aho kitagenze neza ko hari ababeshye hari abacecetse n'iryo shyirahamwe ceceka ryari rihari uhagarariye imiryango yashyinguye yavuze ko abantu badashaka gutanga amakuru babangamiye igikorwa cy'ubumwe n'ubwiyunge ndetse asaba ko bahanwa umuntu tugira tukagira akaba umuturanyi agatura hari imyaka makumyabiri n'itanu byarabaye abireba ariko ntatinyuke guhaguruka ngo aze atubwire ati dore byagenze gutya agahitamo kugenda abandi bose bagahitamo kuba abantu ntibindeba abo bantu imyaka makumyabiri n'itanu irashize ariko nagira ngo mbabwire ngo inzira iracyari ndende inzira iracyari ndende niba tugifite abantu nk'abo bagera ku munsi wa nyuma binangiye bakaba badashaka no gutanga amakuru sinzi uburyo bizakorwamo dufite amahirwe na minisitiri w'ubutabera ari hano abo bantu nanone twibarika gutyo gusa kuko n'ejo n'undi azongera n'undi azongera mwatanze urugero iyo umuntu afite ibimenyetso ko byagaragaye iyo umuntu ibyo byose bigaragara akanangira harya ubundi we bamugira bate ubu ngubu abo twari dufite abo twabonye abo tumaranye iminsi batayaduhaye ni iki kizatuma wa wundi wo mu biryogo cyangwa ni iki kizatuma undi wo kuri sitade ayatanga azi ko mugenzi we w'umunyakabanda atayatanze kandi ntibigire icyo bimutwara icyo kintu muzakigeho niba gishoboka minisitiri w'ubutabera johnson busingi wari uhagarariye guverinoma yakunze gusabwa n'abarokotse ko leta ikwiye gutanga ubutabera maze abwira abarokotse ko ubutabera busaba kwitonderwa cyane ndetse no gushishoza ubutabera ni urugendo abantu bagenda bagenda neza bagerageza gushishoza bagerageza kwitonda bagerageza kutarangwa n'ibindi uretse kurangwa n'ubutabera hari ubwo watekereza utari ko hari umuntu utarabazwa hari umuntu utarahanwa hari umuntu utaragira ate nibyo koko umuntu wese ufite ubitekereza nibyo birakwiye ariko urugendo rw'ubutabera muri iki gihugu gacaca mu nkiko zisanzwe ntabwo rwagera ku byo rugomba kugeraho ijana ku ijana mu gihe gito cyangwa se mu gihe giciriritse ariko ngira ngo twizere ko ari urugendo rukomeza rudahagarara rudasaza ayo makuru yose aho yaba ari iyo uyegeranyije agahinduka aya makuru afatika igihe urukiko rushingiraho ubutabera bushingiraho byanze bikunze ndagira ngo mbizeze ko ntabwo uru rugendo rwahagarara abakuye muri icyo cyobo cyabonetse mu murenge wa rwezamenyo benshi bo mu miryango yabo bagiye babamenya bitewe n'imyenda bari bambaye inkweto n'utundi tuntu bari bafite ubwo batandukanaga mu bihe byabo bya nyuma asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugume mu rwanda haravugwa ubwiyongere bw'abarundi bakomeje guhungira muri icyo gihugu komite y'impunzi ziba mu bisagara ivuga ko hafi impunzi ibihumbi bitatu zitegereje kwandikwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kugira ngo zihabwe ibyangombwa byinshi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru komite y'impunzi z'abarundi ziba mu bisagara yemeza ko kundwe kundwi hari abarundi baza gusaba ubuhungiro mu bisagara bitandukanye biri mu rwanda cyane cyane i kigali patrice ntadohoka perezida w'impunzi ziba i kigali avuga ko abaza benshi baba ari abanyepolitike bayoboka imigambi itavuga rumwe na leta nyinshi cyane cyane cyane abariko baraza muri ino minsi cyane ni cyane cyane abo batotezwa biva kuvuza imigambwe nk'abari mu mugambwe witwa SNL bagwasa baraza ari benshi kuko bavuga ko baba bacitse ku icumu iyo batamwishe agarokoka arabacabaza barirukanka turabona impunzi nyinshi ziriko ziraza naho tudashobora kubavugisha bose ngira babonye yuko hari n'abaza kudusaba udupapuro bitwaza ni ukuvuga yuko baba ari bashasha ku mutekano wabo araba baje bunyuranye turagerageza kubafasha kubwira abantu akantu bitwaza kugira ntibabafate utwo dupapuro bahabwa na komite y'impunzi nifata kibanza mu kurindira ko ishami mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr ribakira rikabaha ubuhungiro nadohoka asaba bariko baraza canke uwobona uwuhunze vuba ko batojuragirika ahubwo ko botumbera ku biro vya hcr kugira ngo bashigwe ku rutonde kuko hari ikindi kiringo co kwandika bashasha gitegekanijwe vuba mboneyeho n'akanya gutera kama impunzi zitariyandikisha ko mu minsi barazandika eh, ko zoca kwiyandikisha ubwa mbere hoho kuri hcr inyarutarama kugira bamenye igitigiri ko mwarabonye aho duheruka haje impunzi nyinshi biranka ko babaheza baheza kubandika mugabo ubu bazokwandika abantu bari kuri liste byamaze kwiyandikisha no kuvuga rero ko n'abafite abana batonya batorindira ko nta nta gikorwa ci- cyabo cyonyine kizoba iyo bumvise habaye kwandika donc enregistrement na verification nabo nyine baca bazana abana kugira babashire ku ma statut hanyuma kandi bashobore kuvugwa nta kama ndabateye kandi bavyumve ko nibumva dutanguye kwandika bazoca bazana n'abana bashasha gutyo bashobora kuja muri sisiteme bavugwa aho ku biro vya hcr i kigali haguma hari abantu baje kwiyandikisha bashasha basaba ubuhungiro abenshi muri bo ni abarundi amakuru avaho avuga ko ku ndwi hashobora kwandikwa abatari munsi ya mirongo ine na batanu iyo komite imenyesha ko abashasha ubu ari hafi ibihumbi bitatu bamwe bahunze mu gihe c'ibwirizwa shingiro ryatowe mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abandi nabo bahunze kuva mu ntango z'uyu mwaka mu mezi atatu aheze naho nyene habonetse ibitigiri vyinshi izirarenga igihe honyine tuheruka kugira eh, ku- kwandika harasubiye inyuma bashika ibihumbi bibiri n'amajana atanu urumva yuko aho rero ah, haraciye amezi angahe kandi urumva haseri baguma bandika nibaza sindaba basaba ibitigiri vyonyene nyavyo mugabo ni benshi cyane mu minsi ngera nshaka kuzobabwira eh, uburyo bushasha bwo kwandika impunzi ubu buratandukanye n'ubwa mbere bwa mbere bazi ko yari haseri gusa bandika ariko ubu kubera ari leta ifatanije na hasere urumva hariho serivisi ya imigirasiyo hariho serivisi ya nida hariho serivisi ya minisiteri bijejwe impunzi bose bategetse kuba bari hamwe nicyo gituma ko istati bishasha z'ubu ziba zirimwo eh, ivyo vyose kugira u- u- impunzi bizwi mu gihugu cose n'ikambi y'impunzi ya mahama irabandanya kwakira abarundi bahunga nk'uko uwo mutama yakiriye umuhungu wiwe yabibwiye ishuri rya amerika mu minsi iheze nk'ejo bundi haraje imodokari zishika zibiri twarazakiriye aha muri iyi nkambi harimwo umuhungu wanje umwe bakubise baramumena n'ugutwi nuko baramwambura ibyo yari ifise naramwakiriye bari ngaha ibitigiri vya nyuma vya haser vyerekana ko ubu u rwanda rurimwo impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi mirongo irindwi na kimwe mu bisagara cane cane kigali habamwo abarenga gato ibihumbi cumi na kimwe icegeranyo c'umugwi wa oni ujeje gutohoza ku vyaha vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu burundi wabwiye ijwi rya amerika ko no muri tanzania hamwe no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ari nk'uko ko haguma hibonekeza abarundi bashasha bahunga uwo mugwi urongowe n'umunyasenegal dudu diene uvuga ko mu matohoza yawo abahunga benshi ari abanywanyi b'umugambwe senel usa n'ukomeye mu itavuga rumwe na leta mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta n'umukuru w'igihugu bahaye abamenyeshamakuru n'abarundi ku munsi wa gatatu w'iyindwi mu ntara ya rumonge umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu yarahakanye ko atabarundi bariko barahunga ahubwo ko hari abariko barahunguka ku bwinshi muri ico kiganiro umukuru w'igihugu abicishije ku muvugizi wiwe jean claude karegwa ndenzako arashimira abo batahutse nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu arashimira bene wacu bitavye akamo yabateye bagatahuka ku bwinshi mu gihugu c'amavukiro nayo abacijijanye imitima abasaba gufatira akararo keza ku bamaze gutaha agira ko asaba bene gihugu bose gusanganira n'ugweze bene wacu bariko barataha mu gihugu c'amavukiro basabikanye ivyo babasanganye yamara hcr rivuga ko hataragera ko rihimiriza impunzi gutahuka kuko n'ubu hakiri abahunga igihugu cabibarutse pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwotwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri
ababandanya kutwumviriza mu masegonda makeyi cyane igihe cy'isaha cumi na zibiri murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu kuri iyi saha